Hey olórí àánú and olórí dámidọ́rọ̀ comot for palace o aláàfin ọ̀yọ́ ọ̀sìnjì dọ́rọ̀ comot for palace dọ́rọ̀ leave aláàfin ọ̀yọ́ o my people. hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of una when I no know Alaafin Oyo. Alaafin Oyo na one of the Yoruba king for Yoruba land. And those of una when I no know Olori Dami. Olori Dami na Alaafin Oyo, one of Alaafin Oyo wife. And Olori Anu na also one of Alaafin your wife. So my people, news don't reach our side say Olori Dami and Olori Anu, they don't run Come comot for palace yesterday night. They reach Lagos around 2 a.m. in the morning. They say they don tire the way the king they treat them. Say not be say the king they feel they give them the bola. Say any small thing like this, the king don't they give them punishment on top. Say all the children wey na see for instagram say that they wear clothes, dem dey do photo shoot say dia belle dem no dey happy dem dey pass through a lot of pain say na clothes, na cover their body say they no go fit stay again I made the rock more for palace so for the way we con take hear di matter say what you make olori dami and olori anu Come on, they say olori dami get what you do for palace little tin wey be say you do for palace wey be saying she no suppose do They lock am for palace prison for one week so as he come outside olori anu come say okay the way that they treat am say one day they go still lock am for the palace prison and olori anu and olori dami dem be friend na olori anu and olori dami dem run out. before dem run out, the king let in guards palace guards seize olori dami everything wey he get for that palace her things her cars they seize am they no let her come out. she only pick few of her clothes run out for the palace for the rest, rescue make dem stay dem say e don do so dem say dem wan follow footstep of wetin eh, eh, olori ola dey do that is olori badirat dey do say dem wan follow her footsteps say the way she just comot for palace no be say she dey make her money uh, wasu ayinde dey do am well so she get luck wey be say wasu ayinde fit choose am as a wife say dem sef wan enter street like that. say uh, The king own too much not be say the king feel they do anything not be say feel they do Then and again before the king go come their room sometimes one month they never see king for inside room Now so also make up night dem dey rub for face Now also photo shoot now that they do say those photo when i dey see for instagram wey be say that they post with the king say now only now beg say now that they beg the king make dem snap picture with am say They dey book appointment to take snap that picture with the king and eh, people go they see say dem they appeal for that palace say dem no go fit no, na dem don run up for palace They reach lagos 2am this morning my people, they say dem no dey happy say dem no fit again say look Olori oloribadira the way she dey live her life she dey live her best life say the king tins say him do oloribadira now Olori oloribadira they live her life say e don run up for the palace He say now she dey live her best life say now god na him butter olori badira say if olori badira fit comot for palace if he open clothing store wey we say she they she they make her money she they receive her cash say waiting be waiting be there. wey we say they no go fit do the same thing say waiting be the need say you there for palace say the fame where they dey find they don't already get am wetin be the need say you go there for palace you no go there happy my people make i read this story for na make na use on a year ten year am because dis thing they all over social media they rain na make i read that for now my people. so they take right time, oh they say oyo kingdom just lost two queens to the streets of lagos state those two queens left oyo yesterday and got to lagos around 2am midnight according to them, they are tired of the palace and how the king is treating them. they want to follow queen ola full step, seeing that she is cashing out in lagos According to our source, Queen Dami was locked up in the palace prison for like a week as she was she said eh, she was said to have gone against one of the palace rule. All her belongings were seized from her. After she was released, she took few of her clothes and to flew to, uh, flew to Lagos together with another queen, Anu. If all the queen they run comot for palace, who go come remain make all those queens stay one place o oh. na don hear she don run comot for palace dem don tell her the way the king dey treat dem king no be say you go just pack pack beautiful women put for palace wey be say dem no go just fit stretch their leg come outside you go don lock dem for prison you go dey treat dem anyhow na, na you no fit dey wash their under for dem na you no dey fit dey do am well i like the way dem run comot jare my people queen dami and queen ola i like the way on una come, but now I don't open if now juju na that king take dey tie all this im wife down Now the juju come up for their eye now they need to go find their their future they say they young they say they young When they go do their life see Oh olori badirat na olori rats. They enjoy her life with wasiu ayinde she dey flex she don't even get two big store after she don't come up for palace without the king Olori Badirat let us know say she go fit make am for life and she prove it to them. say she don dey make am and she know dey talk she know dey answer even though you carry this, about she know dey reply anybody as long as say she dey make her money so all those ones say dem no that. I put for photo shoot and make up for palace So be see na also photo shoot they snap picture they wear the same clothes and they know dey happy and maybe he say sometimes say for four months They never straff. They never do anything. They never see king. If king can't see manage enter inside house, king go the snow. My people, they say if king manage enter inside their room, the king go the snow. Say the king know they feel they do anything. Know they feel they wash the under. Say the king go see they maltreat them. Say they don't tire. My people say no be also oh, so late now they come their life come watch. Say oh no. Say they see young now they run come off for palace. They run. Nobody tell them before they carry their shoe They run leave everything where they get for that palace so king they say make you they carry all your property where you get make you they carry and they go say they no want again No, say king I beg. May you owe your own the remaining young wife facing still they go see run comot because they go get where they go stay rich. They go see run. He remain olori memunat where go run comot because i know say dat olori memunat na two face na pian pian pian na shame na make am no comot for that palace all those in praise where they praise um, Aláàfin Ọ̀yọ́ for for Instagram say you are the king, you are the best. She dey pass too pain for her belle. She no just want to come aside because of shame. Me Olori Badirat no laugh and say Olori Memunat, you let her draw your back comot for the palace because na she backstab Olori Badirat wey be say she tell her comot for palace. So now now you go see reach her turn. She sef go see comot because she know they get the thing well and i they hear the rumor because i never dey sure of that one I make me never can I come give I say she sef they do for outside for back of the king say the king never know so my people i go let on una know the person will be say e dey go out with olori memunat with time i go let all of una come know for this page so my people i go like to end the video for for here and if one una never subscribe may na subscribe may na let me know wetin i think for the comment section may na take it till i come on our way next time una bye bye see you guys in my next video bye guys